iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe hano muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriyani itanga ishaka uno munsi ni itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga muri iki gihe haravugwa inzara n'amapfa avuye ku ruzuba rwinshi mu bice bitandukanye by'ibihugu by'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mbega umubyeyi cyane cyane umukenyezi mwirimizi asanzwe yizeye kugaburira abana n'umuryango wiwe bivuye mu mwimbu wiwe yokora iki ni mu kanya gato mu kiganiro muri isanga cyo kuri uno wa gatanu aho twihweza ubuzima bw'umukenyezi n'icyo yo- n'icyo mufasha mu buzima bwa minsi yose mugume ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali cyangwa kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ubu ni wa mwanya rero ikiganiro muri isanga muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe ririko rirazana uruzuba rwinshi rutuma ata mwimbu ukwiye uboneka inzara ikanatuma bamwe bamwe bahunga intara babamwo haba ku banyagihugu bo mu burundi canke mu rwanda mu kiganiro muri isanga cejo twarihweje ico kibazo muri rusange uko ihindagurika ry'ibihe ririko riratera ibibazo muri izo ntara uno munsi rero twifuje twi- twi- tugiye kwihweza icokorwa mu kurwanya ayo mapfa n'inzara mu miryango Ku mu- ku munsi wa gatatu dushimika ku buzima bw'umukenyezi umukenyezi mwirimizi uno munsi niyo tugiye kwihweza ingene yofash- yofasha umuryango wiwe twatumiye umushinga ntahe clement ndikumasabo umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi n'aborozi ku bijyanye n'ubuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi atubwire mu bim- bimwe mu byo umukenyezi mwirimizi yoko- yokwijukira gukora harimo gutunganya uturima two mu kigo two mu gikoni nako kugira ashobore kuronka imfungurwa z'umuryango wiwe mu gihe arindiriye inyimbu ziva mu mirima yiwe kaze rero mwese muduteze amatwi mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro kuri iki kibazo mushobora kuduhamagara kuri telefone yacu ya whatsapp tukabahamagara nimero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe reka twakire umutumire wacu dutangure ikiganiro mushinga nahe clement ndi ku masabo ndabahe ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
murakoze cyane yego Eh, mushinga nahe ndi ku masabo akarima ko mu gikoni mwotubwira muri make eh, cyane cyane nk'umukenyezi mwirimizi yokenera nk'ikibanza kingana gite eh, twotunganywa gate muri muri rusange ku muntu atara a- a- yiyumvira kugakora ako karima ko mu gikoni ariko atazi aho guhera yohera he?
ego murakoze cyane nagira mbanze na jemba nefata akanya mbanze ndamutse abari kubatumviriza bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye Mhm.
nongere kandi n'urugenda baramutse muduhe kano kanya kugira ngo tuganire cyane cyane ku bijyanye n'akarima k'igikoni nk'uko rero mu bivuze eh, akarima k'igikoni eh, novuga ko ari ikintu gikomeye cyane eh, ku mukenyezi mwirimizi Eh, rero umuntu ashobora kwibaza ati mbega none akarima k'igikoni kameze gute akarima k'igikoni eh, kafise akamaro akahe Mhm.
rero mu nkundi ngo mbanze nshikiriza ariko batwumviriza ibijyanye n'akarima k'igikoni mbanda basigure bwa mbere na mbere ingene akarima k'igikoni kameze yego akarima k'igikoni muranyumva yego
akarima k'igikoni ni uko eh, ni akarima ni akarima mu bisanzwe karimamwo imboga ako karima rero kaba hafi eh, y'umuhana hafi wanashaka y'aho y'igikoni hama rero ako karima rero baraheza bakakarimamwo imboga eh, zitandukanye kuko eh, izo mboga rero ziheza zigafasha mu muryango hanyuma eh, umukenyezi rero mwirimizi eh, biramufasha cyane kuko eh, ngira ngo murazi yuko eh, mu hakindi gihugu cy'u Burundi abakenyezi b'irimizi bafite uruhare rukomeye cyane eh, mu bijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi eh, dufatiye nko nko kuri by'akarima k'igikoni naho nyine harimo icyo navuga gikomeye cyane kuko umukenyezi mwirimizi nawe nyine birakina yuko nawe nyine atunganya neza ako karima eh, k'igikoni hanyuma a- akamaro rero novuga ku bijyanye n'akarima k'igikoni ni uko o, bwa mbere na mbere akarima k'igikoni eh, karadufasha mu bijyanye no gufungurira umuryango hanyuma nk'aho akarima k'igikoni kubera ko namaze kubabwira yuko harimo ko imboga zitandukanye eh, nagira naho nyine babwire imboga zimwe imboga zishobora kurimwa kw'ako karima k'igikoni Mhm.
ahantu babwira ibijyanye n'imboga eh, ziribwa imizi canke eh, amagoma ahantu bakareba nk'ibijyanye n'ikaroti eh, ibijyanye n'ibitunguru by'amagoma hanyuma ubundi bwoko bw'imboga zishobora kurimwa kwa karima ah, k'igikoni hariho eh, imboga ziribwa amababi canke eh, amashugwe ahantu baha nk'akarorero ku- nk'amashu eh, ipwaro eh, imbwija hariho n'izindi bita epinari izo zose n'imboga zishobora kuribwa eh, amababi Mhm.
hanyuma ubundi bwoko bw'imboga ni imboga ziribwa ibyamwa harimo eh, inyanya harimo intore harimo n'imyungu Mhm.
Eh, ubwo ni ubwoko bwa nyuma eh, ni ibijyanye n'imboga eh, ziribwa eh, amashugwe ahantu hakareba n'ibijyanye na shufureri nabyo nyine n'imbo- bija mu bwoko bw'imboga nabyo nyine bashobora kubifungura mu muryango Mhm. Mushinga ntahe ndi ku masabo ibyo byose udusiguriye eh, bashobora kurimamwo muri ako karima ko mu gikoni nka nk'amakaroti ibitunguru amashu ni ibintu bimera nko mu gihe kingana gite
Eh, turiko turavuga imboga ni ukuvuga yuko eh, turiko turarima imboga kwa karima k'igikoni eh, izo mboga nizisahiriza umuryango hakiri kare kuko si ibintu bifata eh, umwaka kugira ngo umuntu ashobore kwimbura bifata amezi makeya kugira ngo umuntu ashobore kuronka eh, ibyo ashobora gufungurira umuryango aha nababwiye yuko hariho n'imboga usanga nyuma y'amezi abiri nyuma y'amezi atatu umuntu ashobora gu- kwimbura hama agashobora gufungurira umuryango ikindi umunyeshuri ariko twatwumviza ni uko ibijyanye n'ubwo bwoko bw'imboga burimo kwa kurima k'igikoni birafasha cyane cyane dufatiye ko turiko turavuga ibijyanye n'umukenyezi mwirimizi birafasha cyane umukenyezi mwirimizi kugira ngo imworohereze kuronka imboga ashobora gukoresha eh, mu bijyanye n'imfungurwa aba ariko arategura atiriwe aragenda afate ngo aje ku isoko canke aje kure kuzirondera ivyo rero ni ibintu navyo nyine twabonye bifasha cyane cyane umukenyezi mwirimizi Mhm. nk'umukenyezi mwirimizi a- a- ikibanza yokenera nk'afise nk'umuryango w'abantu nka batanu cyangwa batandatu ikibanza yoteramwo nk'imboga coba kingana nka gute kugira ngo yimbure mu mezi make ashobore ku- ku- kugaburira umuryango wiwe
ego murakoze cyane Eh, turiko turavuga uturima tw'igikoni Mhm.
Eh, ni uturima koko tudatwara ahantu hanini kuko eh, turiko turaraba ingene usanga ah, twubatswe ni uko usanga ari eh, imetero zikeya umuntu ashobora gukoresha Eh, bire- biraboneka rero yuko akarima k'igikoni koko kadashobora gutwara eh, ikibanza kinini aha kandi ikindi kintu twavuga turiko turavuga uturima tw'igikoni ni uko eh, harimwo ubwoko bwinshi butandukanye bw'uturima tw'igikoni hariho um, uturima tw'igikoni usanga twubatswe ku ngazi eh, twubatswe ku ngazi hariho n'utundi usanga eh, twubatswe mu magunira hariho n'utundi usanga twubatswe eh, mu bivumbu cyangwa ibitebo sinzi eh, uko bamwe babivuga bamwe bavuga ibivumbu abandi bakavuga ibitebo Mhm.
hariho n'utundi turema tw'igikoni umuntu ashaka gukora eh, nka kurya umuntu aba yubatse umugina ahubwo umugina uba wubatse Mhm.
nako nyine akarima k'igikoni gashoboka Mm.
utwo twose rero ndiko ndaraba ikibanza dufata si ikibanza kinini koko eh, mu rugo umuntu uwo ari we wese arashobora gukoresha eh, ubwo buhinga kugira ngo ashobore kuronka eh, imboga eh, afungurira umuryango bitagoranye adakoresheje ahantu hanini Mhm, cyane cyane ku bantu baba mu gisagara cya bujumbura usanga hamwe hamwe hataba ibibanza bire- binini binini bihari nabo nyine barashobora ku- gu- ku- gukoresha akabanza gato cyane mu gushyiramo imboga
yego cyane eh, haba i bujumbura cyangwa no mu bindi bisagara biri hano mu mu burundi ni ukuvuga nabo nyine barashobora gukoresha eh, utwo turima tw'igikoni mu mpangu barashobora kuronka imboga bashobora gufungurira eh, um- umuryango batiriwe nk'uko nabivuze bati baja ku isoko cyangwa ngo baje kure cyane kurondera eh, izo mboga Eh, ni kuko nk'ubu ndabaye nk'akarorero nk'ikivumbu cyangwa igitebo nuko kidafata eh, sinovuga ko gifata ikibanza kinini gifata ikibanza gito biraboneka rero yuko eh, ubwo buhinga bwose nadondaguye bifasha cyane kugira ngo eh, bushobore ku- koko gukoreshwa haba mm, hariya mu mitumba cyangwa haba no mu bisagara n'uburyo bushoboka kandi abantu bashobora kwikora ko mu muryango Mhm. none mushinga nawe mus- eh, ndi ku masabo m- u- inzitizi zoba zihari ni nk'izihe mu kugira akarima ko mu gikoni abantu mubona ba- ba- babyijukira ni izihe nzitizi zoba zihari zoba zituma abantu batijukira ku- kudutunganya utwo turimo Ego murakoze cyane kubaza icyo kibazo Eh, intambamyi zimwe zimwe twagiye tubona hariho bamwe bamwe bavuga bati ntibagira ibikoresho eh, bashobora gu- gukoresha mu kubaka ku karima k'igikoni abandi nabo bakagenda basiga bavuga yuko bibagora kuronka eh, imbuto eh, imbuto bashobora gukoresha kuri utwo turima tw'igikoni Eh, abandi nabo bakavuga bati ni ibintu bigoye kubera usanga eh, umuntu ategerezwa kuvomera ati ni ibintu bigoye ku buryo usanga eh, bikenerwa yuko umuntu yama abikurikirana hafi na hafi izo rero nizo novuga eh, eh, twa- i- nizo twovuga twagiye twumva eh, abarimyi borozi bagenda bashikiriza ariko ariko araraba turabona yuko ibyo byose eh, eh, atari bitotuma tudashobora kuronka utwo turima tw'igikoni kuko nk'uko nabibasiguriye uturima tw'igikoni turatandukanye nicyo gituma umwe wese aheza akagerageza gukoresha uburyo bumubangukiye ni nicyo gituma tuvuga tuti yaba uvuga ati ndashobora gukore- gukora ako karima k'igikoni dukoresheje ingazi kuko ariko ingazi niko novuga usanga ari ingazi zigerekeranye ashobora gusanga ari kuva ku ngazi zibiri kuduga n'ubu hari n'abashikana ingazi zitanu cyangwa zitandatu Eh, izo ngazi zose ugasanga ziri kuko imboga zitandukanye Eh, aho rero birasaba yuko umuntu agira akiga kugira ngo ashobore kuronka ibikoresho bikwiye ashobora gukoresha hanyuma ikindi kandi twavuga nuko eh, dusubiye inyuma gatoya ku bijanye n'intambamyi hari navuga bati dusanga nkumbure umwavu utugora ukoresha eh, kuri utwo turima tw'igikoni ariko rero nk'uko ndiko ndabivuga nuko eh, abarimyi borozi bategereza kumva yuko eh, uburyo bwose ubwo twadondaguye bushoboka eh, bwaba ubwo gukoresha ingazi bwaba ubwo gukoresha amagunira bwo gukoresha ubw'ibitebo cyangwa no kugakora kugira usanga umugina wubatse ubwo bwose n'uburyo novuga ko bushobora gufasha kugira ngo abarimyi koko eh, bashobore kuronka imboga bafungura mu muryango Mhm. None hari icyo ubushikiranganji bwaba buriko burakora kugira ngo bu- bufashe abantu kwijukira gutunganya utwo turimo two mu gikoni Ah, ku bijyanye n'inyigisho cyangwa ku bijyanye no gutanga imbuto mubafasha mute abanyagihugu
Ego murakoze cyane Eh, mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi koko eh, ntako badakora eh, turi ku kivi Eh, icyo bwa mbere du- dukora ni uko eh, tu- duhimiriza bwa mbere na mbere turahimiriza abarimyi borozi kugira ngo bumve neza yuko bategereza kuronka eh, imboga bategereza gufungura mu muryango kandi batarinze gukoresha uburyo buhanitse cyane ikiriho n'igikorwa novuga cya minsi yose cyo guhimiriza kuko eh, tugenda duhimiriza mu mu ntara zitandukanye Eh, tukaba dusanzwe kandi ubushikiranganji bufise eh, n'abakozi kuva ku rwego rw'igihugu eh, gushika eh, ku rwego rw'imitumba ni ukuvuga hariho abo mu mu ntara harimwo abo mu makomine harimo ab'amazone harimo n'abo ku mitumba abo bose n'abakozi bafasha cyane muri icyo gikorwa kugira ngo babandanye eh, bahimiriza abarimyi borozi kugira ngo bashobore koko kwijukira utwo turima tw'igikoni hanyuma ikindi nacyo twavuga ni uko eh, harakenerwa n'inyigisho inyigisho nazo nyine eh, ziratangwa wanashaka mbere duhereye no ku bafundi bacu usanga bari eh, mu mu bice bitandukanye haba mu makomine cyangwa mu mu mazone cyangwa ku mitumba abo nabo nyine barashobora ko tubakariza ubwenge kugira ngo bashobore koko eh, kuronka inyigisho zikwiye zubafasha kugira ngo bashobore gutanga neza ubumenyi kuri abo barimyi n'aborozi baba bariko barereka ingene batunganya utwo turima tw'igikoni ikindi nacyo eh, novuga ni uko eh, eh, abarimyi borozi tugenda twigisha nabo nyine eh, bara- birashika ko na- twavuga ko dutora abo twakwita indoneza izo ndoneza zimaze kuronka inyigisho nabo mu kibano nabo babana baraheze nabo akaronka kajyaho kubasigurira eh, akamaro k'utwo turima tw'igikoni bakongera kandi bakabafasha kugira ngo bashobore no kutwubaka dushobore kubasahiriza eh, mu muryango ikindi rero ubushikiranganji novuga bumaze gukora ni uko ubushikiranganji bw'amahafi y'abarimyi ni uko eh, mu kugira ngo abarimyi boroherwe hariho ibijyanye no ku- no kwegereza imbuto eh, z'imboga abarimyi hariho imbuto rero zitari nke zimaze gushikanwa mu maprovensi atandukanye abarimyi rero barahita baronka akaryo ko kugira izo ngo mbuto zitangwa hehe neza na neza kugira ngo abatwumva bashobore kumbure ku- kutwi- kubitura kugira ngo mubafashe ku ku bijyanye n'imbuto kuko ni ikibazo gikomeye kenshi ah, abanyagihugu bahura nazo mu bijyanye n'imbuto bo- buzura nka hehe imbuto alo mushinga nanjye ndi kumasaba muratwumva ndakeka umurongo umushinga ntayo ndi ku masabo ugoranye gato ndabwiwe mu buhinga bw'ibyuma ko bagerageza ku murongo ariko kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradiye ijwi rya amerika nk'uko mubimenyereye reka mu gihe tuko turamurondera ku murongo twakira abanywanyi biradiye ijwi rya amerika bashikirize ibibazo n'ibyiyumviro duhere ku witwa justin justin uranyumva
Ndiwe neza.
wi justin uduhamagaye uri he
Usanzwe mbere mu Gisagara cya Bujumbura.
ibijumbura justin ikibazo cyangwa icyiyumviye
Eh, Byari nk'ibibazo bibiri nashakaga umutumire Mhm. mu kanya gato
ariko ubu mbere nashaka kubaza Mm.
byerekeye ariko aravuga byerekeye ko turima yego yego aravuga yuko uko turima mu bituma eh, mu- Umur- umurongo wawe nturi kuracamwo neza justin kumbure wo hagarara ahantu Mm, kumbure byofasha umurongo wawe gucamo neza hama uduze ijwi
ndamuranyumva ego
eh, nako ndavuga eh, uko turima ariko aravuga uko ngo dutunganijwe Mhm.
Eh, turabye nk'uko yabivuze umengo ni nk'u- nk'umugambi mushasha twavuga wa, wa leta uje muri kino gihe ah, bi- bi- mwavuze ihindagurika ry'ibihe Mhm.
kubera nubwo yavuze ko ah, bamaze gushika mu ntara n- nashaka ndamubaze mu- niyagaruka muzo mutubariza intara uba baba bamaze gucamo ngo bakoremo kuko uwo mugambi utumva umengo ni mushasha Mm. Urakoze.
nigira kabiri Mhm.
kandi ikibazo kagira kabiri none ko eh, tubona ihinduka ry'ibihe rikora cyane ku buzima bw'abanyagihugu Mhm.
hanyuma twaba twumva umengo umuco eh, ubushikiranganji bwashyize imbere ari utwo turima bavuga ngo ngo tw'igikoni Mhm.
none murabona ko utwo turima dushobora guca duhindura eh, abantu ubu du- tu- tu- tu- tuza kugira icyo tu- tumaze cyane ku miryango ku buryo abahunga bareka guhunga canke abantu bagasubira bakaronka ibyo bafungura kuri utwo turima twonyine canke hariho ubundi buryo ubushikiranganji buriko buratunganya kugira ngo abantu baronke ibyo bafungura murakoze Mhm. murakoze cyane Eh, mushinga nanjye ku masabo murumvise ibibazo bya justin tubihere kuri tuhere ku bibazo byiwe Ah, kumbure ntimwari bwagaruke ku murongo ariko ikibazo cya mbere yabajije ati mwoba mwashyitse mu zihe ntara Ah, arabaza ati umugambi ni mushasha mwoba mwashyitse mu zihe ntara kugira ngo mwigishe cyangwa mushikirize uwo mugambi kuri we yumva ari mushasha mu gihugu Ah, yongera arabaza ati "Eh, uyu mugambi w'uturima two mu gikoni u- coba ari ikintu cyonyine canke gikomeye ubushikiranganji bushira imbere mu bijanye no kugwanya amapfa ari mu gihugu muri iki gihe n'ibiki bi- n'ibihe bindi bintu ubushikiranganji buriko burakora mu kugerageza kugwanya amapfa
yego murakoze cyane Eh, Eh, ikintu ndabanza ndabanza nshimiye cyane uwo mu washikirije ibibazo ibibazo byiza cyane ati umugambi w'uturima tw'igikoni ati woba ni mushasha ati wamaze gushika mu ntara izihe icyo namubwira ku icyo kibazo ni uko eh, uwo mugambi w'uturima tw'igikoni tumushasha kuko uramaze igihe uramaze imyaka itari mike eh, umugambi uri kuratunganywa mu gihugu cyose kandi ikindi nacyo twavuga ni uko uyu mugambi koko eh, ukorwa mu ntara zose eh, mu ntara zose rero eh, uriko uratembera hirya no hino urabona yuko hariho eh, utwo turima tw'igikoni hanyuma ati none uwo mugambi niwo wonyene ko tubona turi mu bibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ati wowe ari wo wonyene eh, ubushikiranganji bwashize imbere Eh, ati nta bindi bikuru bikuru byofasha cyane cyane kugira ngo dushobore guhangana n'ibintu by'ihindagurika ry'ibihe Eh, ngira ngo niko nibanumvise ico kibazo cy'ibintu Yego, ariko nuko urabona nyene. Mhm.
ategereje. ego murakoze cyane rero eh, ibijanye n'uwo mugambi wo gutuma ikibazo turima tw'igikoni uwo mugambi wonyene ubushikiranganji bushira imbere hariho n'indi migambi eh, mikuru mikuru i- ifasha cyane cyane kugira ngo eh, dushobore guhangana eh, n'irihindagurika ry'ibihe turetse yuko o, utwo turima tw'igikoni dufasha cyane cyane kugira ngo dushobore kuronka eh, imboga dushobora gufungura mu muryango eh, novuga ko eh, dufise uruhara rudasanzwe mu bijanye no gufungurira eh, imiryango ariko rero eh, imboga zonyine ntizikwiye hariho n'iyindi migambi leta yashize imbere kugira ngo ishobore gufasha eh, mu ntumbero yo kugira ngo koko eh, zishobore guhangana n'ibi bintu by'ihindagurika ry'ibihe imigambi imwe imwe tubabwira hariho umugambi navuga ukomeye cyane umugambi eh, wo gutunganya isi ndimwa ni umugambi koko nawe nyamaze gutangura turiko turakora turiko haraba ibikorwa bidasanzwe mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo kugira ngo bwa mbere na mbere bikingire isi ndimwa kuko iyo si ndimwa ariyo tuzeye ko eh, uburaro eh, n'ubukiriro ko eh, iyo si ndimwa idatunganijwe neza naho dushobora kuzana eh, ibya nkenerwa mu bice byaba imbuto cyangwa umwabu byose ntacyo bishobora gushika ko eh, mu gihe kidatunganijwe hanyuma ikindi naco eh, twabwira ni uko leta iriko irafasha cyane eh, mu bijanye eh, no gushi- no gushikiriza ifumbire eh, ifumbire y'ikizungu abenegihugu kugira ngo nabonye bashobore kuyikoresha kandi nabonye n'umugambi novuga umaze eh, eh, iminsi umaze imyaka itari mike eh, abarimyi kandi eh, tw- biboneka neza yuko muri uwo mugambi wabashikanye ku- ku- ku rwego novuga rwiza kuko byafashije kugira ngo umwimbu ubandanye wongerekana hanyuma ikindi twavuga eh, ni kijanye eh, n'uko- n'iyindi migambi eh, nayo nyine iriko irategurwa mu bijanye n'ingene eh, abantu eh, boshobora kuronka eh, imbuto imbuto novuga eh, zirobanuye kandi leta yashyizemwo eh, novuga icyo bita subvention eh, nacyo nyine tubona yuko ari umugambi mwiza nawe nyine uzoshobora gufasha abarimyi Eh, hanyuma Ku- ikindi mu- kandi mushinga twovuga nawe yuko- Clement ntabaciriyemwo kuri icyo kibazo nyine mbere y'uko umurongo wanyu ucika twari twababajije izo mbuto abanyagihugu buzironka hehe iyo muzi- muzironse
izo mbuto nk'uko twari ko turabivuga eh, izo mbuto hariho ikigo eh, ikigo ki- ci- c'uburimyi ci- c'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ikigo kijejwe eh, ivy'imbuto z'imboga eh, n'ivyamwa ico kigo rero eh, harimwo eh, imbuto zimwe zimwe nk'uko nariko ndababwira ico kigo eh, kimaze gutanga zashikanye mu ma province kugira ngo bishobore gufasha eh, abo barimyi eh, borozi kugira ngo bashobore kuzikoresha haba ku turima tw'igikoni canke n'indi mirima eh, minini minini eh, ishobora kuba eh, bashobora guterako izo mboga Mhm. reka twakire n'undi munywanyi kumbure murashobora kongera ko ibindi ku bijyanye n'u- n'utwo turima tw'igikoni mu kibazo cy'umunywanyi akurikira Eh, turi kumwe na rurangwa rurangwa uranyumva
ndakumva neza ndakumva rwose M- mwiriwe neza rurangwa uduhamagaye urihe biriwe ni amahoro mbanje gusoza uwo mutumire Mm, arakumva
basa ariko hari ikintu njye nabazaho gatoya Mhm.
kuko ndabona ni- niba a- akarima k'igikoni tubona ko umuntu atahinga ngo asagurire amasoko kandi bo bo- baba bavuga ngo umuntu ahinge akarima k'igikoni ahubwo njyewe mbona nko muri ibyo nko mu ihindagurika ry'ibihe ikintu cyafatika umuntu yanakoresha yanaku mbese nkabona cyasapotinga rubanda nyamwinshi Mhm.
nda- nda- ndabona ba- ba- bashyiramo nka bya bindi byo gusukira imyaka kuko hano iwacu mu rwanda za za nansansi byari byatangiye no mu kandi gace ka za ka za gisagara hasi aho ngaho yewe ku- eh, umurima w'igikoni ugaburira nyirawo njye mbona uta- utahaza ku buryo wasagurira n'amasoko sinzi niba yagiye cyangwa sinzi niba eh, niba umuntu ya u- umu- umurima w'igikoni yawuhinga akaba ya- wamuhaza agasagurira n'amasoko muri iki gihe guhinga tuzi ko bi- bijyana no kuba wasagurira amasoko
Mhm, kaduhe umutumire akanya gato akwishure umushinga nahe ndi ku masabo ugira icyo uvuze ku bibazo n'ibyiyumviro bya rurangwa
ego amba nabyumvise neza um, yavuga ati umurima uh, akarima k'igikoni ati ko twe ngaha iwacu mu rwanda tubona ko byaba byiza ko haba um, uko umuntu arima izo mboga mugabo bagasagurira n'amasoko ati mbega none ako karima k'igikoni koko umuntu akarimye ashobora gusagurira amasoko Mhm.
kugira ngo nuko nuba nashoboye kubyumva sinzi ko ari ikintu kimwe Ego.
uba yongeye ko ego
Eh, murakoze Eh, hanyuma rero uko eh, twebwe tubibona ni uko ko nk'uko nabibabwiye akarima k'igikoni gafite intumbero bwa mbere na mbere y'uko eh, umuryango utegereza kubanza kukikorako kugira ngo bashobore eh, gufungura izo mboga mu muryango bibafashe eh, cyane cyane batiriwe eh, eh, baraja kure canke ngo batakaze umwanya muniniya bajya kuzironda ku masoko hama ikindi naco ni uko eh, izo mboga zo ku karima k'igikoni eh, uzifise bidasaba yuko eh, hava arondera ayandi mahera ngo hava aja ku isoko ngo aze gusuma izindi mboga kandi aba azifitiye ngaho oh, eh, mu rugo Eh, ikindi naco novuga ni uko eh, iravana n'umuntu hariho umuntu avuga ati jewe ndashobora kurima uturima tw'igikoni twinshi birashoboka ko rero yuko ashobora kurema uturima tw'igikoni twinshi ashobora kuronka imboga zimwe ashobora gufungura mu muryango n'izindi ashobora gushyira ku isoko ariko eh, igikuru eh, numvamwo mu bijyanye eh, n'utwo turima tw'igikoni ni uko ubwa mbere na mbere intumbero ya mbere yo kugira ngo eh, izo mboga zifungurwe eh, mu muryango murakoze ariko cyane kandi ntibivuze ko turetse utwo turima tw'igikoni Mhm.
eh, hariho n'abo usanga bashobora no kugira iyindi mirima minini minini ahagutse cyane eh, koko eh, mu ntumbero yo kugira ngo eh, imboga eh, z'umuseseka nazo nyine babashe kuzi- kuzijyana ku isoko bashobore no kwikenera mu muryango Mhm.
yego kumbure ni nk'amatomati ibintu bi- bipfa vuba navyo nyene ni ibintu umuntu yica yiyumvira ku- kuja kugurisha ku masoko reka twakire n'uwitwa samuel samuel uranyumva
ego ndabumva cyane kandi ndabaramukije mundamukize n'umutumire mwatumiye murakoze cyane umutumire arakumva duga ku ijambo ikibazo canke Yego.
iciyumviro
bo jewe mfise n'intererano kuri ibyo umutumire ariko aravuga bijanye n'ukuntu umuntu n'ubwo ibirere bihindagurika ariko ari ikintu umuntu yokwibangikanya je nagomba mu ntumbero yo kuhanura abenegihugu cyangwa se abanyagihugu cyangwa se abaturage kubera ko ego nibyo eh, ibirere bimaze guhinduka harakunda kubaho inzara Mhm.
ariko uriko uraraba nka twebwe nk'ahantu duherereye ni byiza ko Aho ni kubera hega, ko bishika Samuel.
umwana- bo jende mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ruyigi Mhm.
ego ni ukuvuga ikintu ca mbere gishobora gufasha umuntu ni nk'ivyo bintu reka aravuga ibintu bijanye n'akarima ko mu gikoni canke se gutera utuboga kuko niba nubwo bashoba hariho u- uwushobora kwibaza ati none mbega ako karima ko mu gikoni kotunga umuntu mu gihe ibirere bihindutse imvura uruzuba ruka- rukaka rwinshi ariko kandi byofasha kuko hari igihe usanga ibintu byanse mugani aka- kajya karima koko wateyemo utuboga Mhm.
uturengarenga canke udutore canke udutomati biroroshe kudaha amazi ukavomera gusumba ujya murima w'ibiharage uri ahantu kereke pari ni ukurarikira umunyagihugu kubera ko bakijukira bene izo bene izo mfungurwa ze. kuko ubwa mbere nta mutahe zisaba kuko utuboga nta mutahe bisaba mwinshi ikindi bira- bura- ziranyaruka kuboneka cyane ni ukuvuga umuntu ashobora gutwikora ko umwanya n'umwanya Mhm.
rero icyo gitekerezo cyanjye kabisa nkabwira umunyagihugu ugira ngo ntame yiteze ngo leta ngo urikira iramfasha leta irikira yego nibyo Mm.
leta iradufasha kandi nibyo kugira ngo idufashe mugabo ni byiza ko natwe twokora ibishoboka byose nko tugarure ubuzima bwacu hakiri kare mu gihe turindiye ko leta nayo igira ane itwunganira kuko leta nta bushobozi ifite bwo kugwisha imvura imvura itangwa n'imana Mhm.
mugabo kubera ko hariho imyongo umuntu ashobora kuyikoraho agirane akavomera utuntu tugatotahara haciye iwanje hari umurima w'irengarenga kandi izuba ryarase cyane mugani ngo manca buke buke haguma njya ndose agafu nkacumba twakoze ubugari hanyuma umuntu akaba uwo munsi arasi- ararusimba urakoze cyane rwose samuel ku, ku guhamagarira bagenzawe n'abanyagihugu bose kuri icyo gikorwa ko- cyane cyane nawe ko wagikoze ukabona kiragufashije urakoze cyane amushinga nawe ndi ku masabo uh, ugira icyo wongeye ko canke icyo yoba uh, icyo ushaka kongera ku vyo samuel avuze mu majambo make cyane tujye ku bandi batumire mu kanya urakoze
yego murakoze Eh, hanini nagira mbanza ashimire cyane uwo samuel ashikije interane ikomeye cyane kuko eh, ako karima k'igikoni koko eh, abantu ntiboguma bareza amaboko koko birumvikana uko abantu bakora amaboko mu muhuzu kuko eh, abenegihugu barafise ibyo bashoboye kwikorera Eh, rero nibaza ko ako karima k'igikoni mu rugo atabikonanira gutunganya kugira ngo ashobore kuronka koko imboga ashobora gufungurira mu muryango nk'uko twamye tubivuga eh, ni iki- ni interano nziza cyane dushimye bose murakoze cyane rwose reka dufate akanya tumire amate turagaruka murakoze mwese muduteze amatwi radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ariko tu- aho turi ko turihweza bimwe mu byokogwa kugira ngo cyane cyane umukenyezi mwirimizi icyo yokora kugira ngo agwanye inzara mu muryango wiwe muri iki gihe hari ihindagurika ry'ibihe mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi no mu Rwanda haribonekeza inzara amapfa ah, adasanzwe na gato rero uno munsi twashimye kwihweza icokogwa ico umukenyezi mwirimizi yokora ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi ah, buriko buragerageza kudusigurira icokogwa harimwo ugutunganya uturima two mu gikoni turi kumwe na mushingantahe Clement Ndikumasabo ariko aragerageza kudufasha kumva ukuntu umuntu yotunganya akarima ko mu gikoni turi kumwe n'abanywanyi b'iradijwi rya amerika nabo nyine ku murongo bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ibyiyumviro twakira uwitwa benjamin benjamin uranyumva halo benjamin
ego ndakumva nanjye ndafite icyo noterera egome duga ku ijambo
bwa mbere na mbere nashaka ndabatashe nongere ndamutse n'abantu bose ko barakurikirana ijwi rya amerika igana muri isanga murakoze
ubwa kabiri naho nashaka guterera ku bijyanye n'ako karima ko mu kigo ako karima ko mu kigo burema nka jewe sigashasha apfurumwa kuko imuhira iwacu kariho mugasinzi ntimugwiriye mu imihana myinshi ariko kubera twebwe iwacu harimo umuntu iteragira ikora gi- mu- ku mutumba ndibaza ko bakatanguriye iwe kandi karahimiriza abantu benshi ko bo- ko bogakora bokarima ako karima ko mu kigo kuko karasahiriza mu bintu byinshi cyane Mm, aho ni mu yihe ntaraga benjamin
Mpe- mperereye ahantu hitwa imahonda mu ntara ya bururi mu burundi Mm. uti rero Ha- hama Mhm.
sa komeza hama uba- nashaka hama nashaka kumu- kumubaza ibibazo umutumire dufise ku bijyanye n- none ga ako karima ko mu kigo egome nibyo karasahiriza mugabo ugira raba usanga ari karima gato cyane kuko bagatera cyane cyane bagateramo cyane cyane ubuntu nk'imboga utuntu intori ibitunguru utwo tuntu turi poroshi nyine mu guto tu- dusahiriza umuntu gusa mu gihe afise nk'akantu kihutirwa mu gutova nko komurinda inzara kompletema no ikibazo mfise rero none ko aba abantu bajejwe iby'uburere mu by'uburimyi igihe kimwe kimwe wumva bavuga bati imvura izogutebye mugabo bwaca kabiri kubona imvura iraguye mu nyuma bagaca bahindura bakavuga bati none amurimyi mu nyuma agahindura bati umurimyi ngo narabe ko imvura yoba yashikije nk'ibyaba ibyo ndabivuze kuko byarabaye nk'umwaka icyenda ku mwaka uheze ku mwaka nyine turimo ngo none ko imvura yaguye ngo umurimyi ngo yoraba ko imvura yashikije eske bobo hakenye iki kugira ngo bavugishe beriti ntibaze barahindagura kugira ngo n'umurimyi amenye ntari haterera ntatere inyuma y'igihe kandi ntatere imbere y'igihe hama ikindi kibazo mfise ego mu bushikiranganji baravuga bati ibi umurima baravuga ati imbuto z'ibigori zitwa mayiburide ego n- abantu benshi aha mu rundi vyema baravyijukiye ndabona muga bamwe bamwe muga ngiye kuraba sanga sibita- ivyo ivyo bigori vy'amayiburide ni ibigori bikura n'ingoga kandi birinda ingwara mugabo kenshi usanga na kenshi birima abantu batuye neza twashikiye kuko usanga ikiro cyabyo kimwe kigurwa amahera menshi patoro yabindi ntete z'ibigori zisanzwe none u- none abajejwe intwaro boba biteguriye abantu bakora mu by'uburimyi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi boba bariko barakora igihugu kugira ngo iyo mbuto uko babonye ari imbuto yimbuka kandi irinda indwara kugira ngo n'umunyagihugu muto muto udafise amafaranga cyangwa afise make nawe nyene yomushikire vyoroshe ego mi byari ivyo
urakoze u- urakoze cyane benjamin urakoze cyane kuri icyo Ego.
kibazo cyawe reka twakire n'uwitwa jeremy jeremy turi kumwe
yego turi kumwe cyane ndabaramukije ngiriwe neza jeremy uduhamagaye uri he
Eh, ndi mu burundi mu ntara ya bujumbura muri komine mukike Mhm,
yego nagomba mu ndamukirirwa umutumire bwa mbere na mbere mhm.
Eh, ikibazo nari mfise nagomba kubabaza ati none mbere yo kubakwa mwaseruje muserukira ubushikiranganji eh, ko musanzwe mubona ibintu bibangamiye eh, na cyane cyane kenshi mukunda kuvuga ibibanga ibituma bibangamira ibirere kugira ngo ihindagurika rigume riba ati ni igiki muba muri ko mutegekanya kugira ngo abarundi na cyane cyane benshi nk'ibice mirongo icenda ku ijana batunzwe n'uburimyi aribo bageramiwe cyane ni ibiki mwoba muri ko murakora kugira ngo ibintu bibangamiye ibirere bishobore kugenda neza nk'akarero ntanze nk'ibintu bijyanye no guhonya ibintu by'amashamba Eh, n'ibindi bidufate nk'ibintu eh, bijyanye n'amahinguriro n'aho mu Burundi umenga si menshi cyane ne- ariko nayo nyine novuga yuko eh, ari mu bituma ibi- ibihe bihindagurika kandi naco ikindi naco kigira kabiri nagomba kumubaza leta n'igiki yoba iri irategekanya ko eh, tubona na cyane cyane nko mu ntara zimwe zimwe abantu batangwe bahunga kubera ibi- ingaruka mbi ziva kuri ibyi- kuri ibyo bihindagurika ry'ibihe tukaba tubona n'ubundi izuba ribandanya ryaka henshi mu bice by'igihugu ni igiki leta yoba iri irategekanya ku bantu bashobora kugeramirwa n'ibi bintu eh, bivuye ku ihindagurika ry'ibihe bivu- nk'inzara n'ibindi na cyane cyane ku bantu babirimitse Mhm. urakoze cyane jeremy Eh, yego namwe murakoze umunsi mwiza reka duhere kuri benjamin mushinga nahe ndi ku masabo ndabwiwe mu buhinga bw'ibyuma ko umurongo wawe wari wasubire gucika ariko reka ndakubwiye muri make ikibazo cya benjamin yari ariko aravuga mukiri ku murongo yabajije ati ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hari igihe um, muta- ubushikiranganji budashikiriza neza na neza ah, ibi rero uko byifashe ibijyanye n'izuba cyangwa n'imvura iyo igiye kugwa ah, ntibaronka amakuru y'imvaho amakuru nyayo ab- ku bijyanye ah, n'ikirere yavuze kandi ku bijyanye n'ikigori cyitwa hybrid hybrid ndakeka eh, ikigori bishasha bi- bi- bimera cyane bavuga ati yavuze ati birazimbye no kuronka imbuto zabyo birazimbye ico hari ico muri ko murabikora ko kugira ngo abanyagihugu bashobore kubironka ah, bitabagoye duhere kuri ivyo bibazo
yego mm, murakoze cyane ko tuzima turase tukagaruka ah, ku murongo Eh, nagira mbanze kandi nshimire benjamin ku ibyo bibazo yashikirije ibibazo byiza cyane hanyuma avuga ati ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hari igihe nkumbura abantu batamenya ingene biri biragenda ati amakuru basanga yagara kugira ngo ashobore kubashikira icyo twababwira ni uko nkumbure twebwe mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi dukora cyane cyane ku nkuru tuba twaronse zivuye mu kigo ijebu gisanzwe kiri mu mushanganjije ibidukikije iyo rero kenshi turonse inkuru uko byifashijwe byifashe haraboneka akaryo tugashobora gushyikiriza abarimyi uko ibintu byifashe dukoreye kuri izo nkuru tuba twaronse bivuye muri jeri rero ikinozwa ni uko ntumbure uko bigenda bikorwa hari ukuntu bitunganijwe ubushikiranganji bwose hari ukuntu butunganya twebwe nk'uko nabivuze dukorera ku nkuru tuba twamaze kuronka inkuru zimaze kudushyikira twebwe natwe tukaraba ubutumwa tweza tugaha abarimyi tubikishije kubaduserukira haba mu ntara mu makomine mu mazone cyangwa ku mitumba aho rero inkuru ziraheza zirashika ahandi naho uko nabonye hari igihe n'ibica no ku iradiyo cyane kuri televiziyo abantu bakamenya neza ingendo zifashe bivuye muri ubwo bushikiranganji bujejwe ibidukikije hanyuma yavuze kandi ibijyanye n'imbuto imbuto z'ibigori bita amayibiride zirazimbe cyane ikintu tubona natwe koko ayo makenga yashyikirije tubona yuko izo mbuto z'ibigori bita amayibiride koko zirazinze ariko rero iyo icyo tubwira abarimyi byiza ko umuntu akoresha imbuto nk'uko zizimbutse mugabo zitameze neza yopfuma azinga agakoresha imbuto nziza zishobora kumuha umwimbu mwinshi kuko naho yakoresha imbuto zitazinze mugabo ntiyimbure icyo kimwe n'uko umuntu aba yakoresheje imbuto ziba zizinze mugabo akimbura neza rero icyo twabwira ni uko abarimyi tubahimiriza kugira ngo bashobore kuza barakoresha imbuto kuko ziba zirobanura ziba zizinze kuko twarabonye yuko umurimyi yabikoze neza agakurikiza impanuro byose bishobora kugenda neza ugasanga yashoboye kuronka akarusho mu kibazo cya jeremy nawe yabajije ku bijyanye n'icyo ubushyikirangange bukora kugira ngo mubungabunge ibidukikije kugira ntibyononekare muba mukora iki muri iki gihe kugira ngo mubibungabunge yanabajije ikibazo cyerekeye icyo mufasha abanyagihugu bahuye n'ibyago bivuye ku ihindagurika ry'ibihe
murakoze cyane ku bijyanye n'icyo kibazo cya gerena wenda ndamushimire kuko nicyo zino filime cyumvikana ati none muri ko murakora iki ku bijyanye n'ibi bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi koko harimo ibikorwa navuga biriko birakorwa kandi bitari bike nk'iki cyo turimo tugikoni turabona neza yuko ari ikintu gisahiriza mu muryango hama ikindi nacyo twavuga ni ikijyanye no kwigisha abarimyi cyane cyane kugira ngo bashobore kumva yuko ibintu by'imyanda bitajya ibihe bategereza kumenya ingene babyifatamwo mu kumenya ingene babyifatamwo rero bategereza kumenya yuko hageze mu gihe haba hatse izuba rikamara umwanya muremure twebwe tukabahindura twabwira tuti nyabuna nyabuna mwakoresha ibiterwa bishobora kurinda izuba bishobora kubunganira iyo bishyitse tukabona naho ko hariho imvura nyinshi naho hariho n'ibiterwa kandi bishobora kurinda imvura nyinshi nabyo nyine bishobora guhimiriza bishobora gufasha abarimyi kugira ngo bashobore kurimbura neza
ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe yabajije ibijyanye n'icyo ubushyikirangange bukora mu kubungabunga ibidukikije cyangwa guhimiriza abantu kutonona ibidukikije bituma haba ihindagurika ry'ibihe
yego murakoze cyane navuga ko ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hariho ubushyikirangange bujejwe ibijyanye bandonema ariko ubushyikirangange buraheza bugafashanya n'ubushyikirangange bw'uburimyi n'ubworozi bamwe bose barakora ibyo bajejwe abandi barakora ibyo bajejwe twebwe rero mu byo mu bushyikirangange bw'uburimyi n'ubworozi nshya bikorwa ni uko harimo ibintu twababwira ibijyanye nk'uko na ndabivuga bijyanye no gukingira icy'indimwa hari ibikorwa bitari bike bimaze gukorwa haba guca imikobeko haba gutegura amacuta y'ibiti bizoshobora guterwa mu biriko bizoshobora guterwa muri ino minsi n'iminsi igiye kuza biri mu mapipiniyeri cyangwa amatuta ibyo rero nabyo nyine birafasha kugira ngo koko dushobora no guhangana n'igihindagurika ry'ibihe
ibijyanye n'ibyo mufasha abanyagihugu iyo bahuye n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe kumbure kubaha imbuto cyangwa kubafasha ah, iyo habaye ikibazo mu mirima yabo cyangwa ibyo ari byo byose muba mukora mu bu- mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi iyo habaye ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe abanyagihugu mubafasha mute
Eh, i- icyo dufasha ah, abenegihugu ni uko ubwa mbere na mbere turaba- ah, turabahimiriza kumenya icyo bokora kuko burya nabo nyina abanyagihugu harimo byinshi bishoboreye bisaba ngombwa ko nko muri leta ishobora kugira icyo ibafashamo leta bishyitse naho ikagira icyo bafasha na- na leta nayo inashobora guterera aha nababwira yuko eh, nko mu byo ishobora gufasha harimo ibijyanye no gufasha abarimyi kugira ngo abarimyi bashobore kuronka imbuto eh, bitabagoye eh, nk'izi mbuto z'imboga cyangwa n'izindi z'ibiterwa icyo nacyo nyine kiri mu byo eh, aba- eh, leta ifasha kugira ngo abo barimyi bashobore koroherwa hanyuma ikindi nacyo ni uko eh, abo barimyi eh, duheza tukabafasha nabo nyine kugira ngo bashobore nabo nyine ku- ku- kumenya aho bashobora kwikurira izo mbuto navuga zisobanuye haba mu bigo bitandukanye cyangwa mu mashyirahamwe atandukanye baguza mbuto ibyo byose ni ibintu ubushikiranganji bufasha kugira ngo abo barimyi koko bashobore koroherwa murakoze cyane reka twakire na innocent innocent turi kumwe halo innocent uranyumva
neza cyane urakoze kwihangana ku murongo innocent shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ndamukiriza umutumire arakumva
ni ukuvuga ikibazo nashaka kuvuga cyane cyane kuri ibyo bijyanye n'uturima tw'igikoni twebwe iwacu ni ahantu bakunze cyane kwiju- bijukiye utwo- gukora utwo turima tw'igikoni Mm, aho ni he
ariko ingorane mbona tugenda turahura nazo Mm.
ni ukuntu dushobora kuvomera izo izo mboga kubera hariho nk'aho usanga amazi aba ari kure iyo habaye rero ihindagurika ry'ibihe ugaca usanga uruzuba rwaciye ruzicira kuri ka karima k'igikoni kubera bibagora kuzivomera bavoma amazi kure kandi tukongera tugahura n'izindi ngorane zo kuronka umwavu kubera hari igihe usanga waduheranye wo gushaka ku karima k'igikoni ugasanga waheze tutarashobora gutera izo mboga Mm. innocent aho ni he uri uvuze ko mutangiye kwijukira uturima two mu gikoni uri mu yihe ntara
komine kiremba mu ntara ya ngozi Mm, ni byiza cyane kaduha akanya umutumire akwishyure amushinga ntahe ndi ku masabo ikibazo cy'amazi ikibazo cyiza cyane tu- dushobora kuba twavuze ko cyane cyoba ari kimwe mu nzitizi abantu batijukira uturimo two mu gikoni
yego murakoze amazi nacyo nyine n'ikibazo navuga abarimyi bakunda kuvuga koko eh, bigorana kuko nk'ubu nko mu gihe ci- ci- c'izuba n'igihe c'ici eh, birasaba ko eh, umurimyi eh, mworozi bisaba ko agira akigero kugira ngo ashobore kuza eh, aravomera eh, ako karima k'igikoni ariko rero navuga ko byose ni ishaka kuko iyo umuntu akoze yashyizemo umwete haba mu ci haba mu mvura byose birashoboka koko umuntu ko ashobora gukoresha ayo mazi ikindi navuga tukiri kuri ayo mazi ni uko eh, hariho amazi amwe amwe amwe nk'umbure eh, mu ngo batamenya ko ashobora kugira akamaro gakomeye cyane mu bijyanye n'uturima tw'igikoni ahantu h'akarorero nk'ajya amazi usanga yakoreshejwe eh, mu koza eh, ibikoresho byo mu gikoni cyangwa eh, eh, mu kuronga ibyo bashobora guteka ajya amazi nayo nyine arasho- arafasha cyane kugira ngo ash- bashobore kuyakoresha kwako karima k'igikoni Eh, ariko rero icyitonderwa ni uko eh, mu bijyanye n'ayo mazi eh, icyo tubasaba ni uko bagerageza ntibakoreshe amazi aba arimo isabune kuko amazi arimo isabune eh, arafite inkurikizi inkurikizi mbi zitameze neza kuri ako karima k'igikoni
murakoze cyane reka tu- tu- twakire abandi banywanyi biradijwi rya amerika ku murongo badindi kubaza ibibazo reka twakire bukuru bukuru uranyumva
yego ndakumva mwiriwe neza bukuru uduhamagaye uri he
Eh, ndi bu- nitwa bukuru arumeri ndi mu ntara ya kayanza ahantu bita ku ishimwe subiramo
ndi bukuru arumeri mu ntara ya kayanza ahantu ku gasantere bita ku ishimwe nyene ni byiza cyane bukuru ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ikibazo nawe mfite ngira mbaze uwo mutumire nagira nagira ndamu- ndamutere nk'ikindi kintu ikintu iyo bari bagiye kuvuga utwo turima tw'igikoni ahubwo hari ikintu yari yibagiye kuvuga utwo bakuyemo ntibadushora ni utuntu dusahiriza abantu bo mu rugo hajya wuriye kujya kugura imboga ugaca utwikorako niko kamaro katwo mugabo kenshi nta bantu badufise badushora bahi- ibyo bakuyemo baca babishora ahubwo kenshi ni utwo kwisahiriza nkajya ku mugoroba mu buryo imboga ugaca rero twifashisha hama ikindi kibazo na cyo nagira ndamubaze nk'ubu nko mu ntara mu ntara zose z'igihugu bazozana izindi mbuto kuko ibimenyerewe no gutera irengarenga n'amasho bazozana n'izindi mbuto abantu ino tudafise Ura- Eh, nico nashaka kumubaza urakoze cyane bukuru reka twakire na pacifique pacifique turi kumwe
ego mwiriwe neza pacifique uri mu yihe ntara uturimo tubwikore muratwijukiye ikibazo cyangwa icyumviro
eh, ndi aramutse baca bujumbura
ikibazo cyangwa icyumviro Eh, nagomba manze bimwe nagomba ndamubaze ikibazo waje aza mu bushikiranganje muri leta Eh, nagomba ndamubaze ko ico kibazo bavuga ko kijanye ni- n'inzara yoba iba umugambi leta yoba ifise kugira ngo ivyo bintu bishobore guhagarara
umugambi yego turakumva pacifique umutumire Eh, yasiguye eh, imigambi eh.
itandukanye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buri- buriko burashikiriza bufise ku bijanye no kurwanya Mm.
inzara sinzi ko mwakurikiye cyane ariko hari ikindi kibazo muba mufise
yego ndagifise nagomba ndamubaze ikindi kibazo ku bijanye no kwene ibintu vy'inzara bituma bivugwa hamwe hamwe yego biraba ku bihindagurika ry'ibihe canke bikapfa ku bindi mugabo kenshi na kenshi turiko turaraba nk'igihe bariko baratora ibintu bijanye n'amabije ugasanga ubwo bushikiranganji ni ubuntu ba- bushizwe inyuma ariko bworoye imbere bobo boba bariko bakora iki kugira bandanye babwira abari guhiga amategeko kugira ngo baze barashiramwo amafaranga akwiye ugasanga minisiteri yandi niyo ba- ariyemwo uburyo bunini amabije akaba ariho aherera mugasanga ibintu nka de purusa ahandi hose ntihagenda nka karani purusa canke kugira ngo kuko niyo niyo baze y'igihugu abantu baba ba- ba- bashonje biba ari vyiza ikibazo Nimba cyiza ni- ni- ni nayo ni ikintu kintu bikomeye murakoze cyane pacifique hama reka duhe akanya Yego, abandi ndamaze akandi banywanyi kabazo.
Eh, pacifique dufise abandi banywanyi ku murongo reka tubahe akaryo nabo nyene ariko reka tubanze duhe umutumire akanya ko Yego, kwishura murakoze.
ibibazo vyanyu Eh, ikibazo ca bukuru mushikanahe ndi ku masabo izindi mbuto uretse iren- eh, irengarenga ndakeka nizo yavuze izindi mbuto zitandukanye muba muha abanyagihugu n'izihe hama tuce tuja mu kibazo ca pacifique cerekeye uburyo abanywanyi b'ijwi rya amerika no mu kiganiro cejo ku bijanye n'amapfa ku bijanye n'inzara mu ntara zitandukanye z'igihugu baravuze yuko ah, ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi budashigwamwo eh, uburyo bukwiye kandi ah, abanyagihugu benshi babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi ubushikiranganje bwaba bufise uburyo bukwiye ah, muri iki gihe vyifashe gute mushinga nawe ndi ku masaba uranyumva alo Yego. Eh, murakoze murakoze ubu ndabumva Eh, uyu uko ariko aravuga ibijyanye n'izindi mbuto eh, z'imboga ati aho duherereye tubona irengarenga gusa ati none nta zindi mbuto zihari nkumbure mwashaka kwikoraho kugira ngo koko eh, dushobore kuronka umwimbu mwiza w'imboga zitandukanye icyo ngira ngo ntiyakurikiranye mu ntangwe ntabwo yuko hariho imbuto nyinshi zitandukanye ndazishyira no mu migwi itandukanye Eh, imbuto z'imboga ziri mu bwoko bwinshi cyane aricyo gituma eh, aho nkumbura ahereye mu kayando ndazi yuko eh, abarimyi bo mu kayando hariho benshi batakoresha irengarenga gusa hari n'abakoresha izindi eh, izindi mbuto z'imboga Eh, nababwira yuko rero eh, kuri utwo twema tw'igikoni abantu batokoroma biyumvira yuko baguma bakoresha imboga eh, zirengarenga gusa ariko n'izindi mbuto eh, z'imboga nazo nyine zirashobora kujya kutokina tw'igikoni kugira ngo eh, bashobore kuronka imbuto eh, bashobore kuronka imboga kuko bashobora gufungura eh, Mm, ya- ya- eh, bukuru Hanyuma, yavuze ikindi yuko kintu muzibashikiriza ariko amakuru yuko mwo aherereye eh, bukuru yavuze yuko ego koko murabaha izo mbuto ariko ko mwozana izindi zitandukanye
ego n'izi nagomba gushikiriza imbuto zitandukanye nk'uko babwiye hariho eh, izashoboye kwegereza abarimyi eh, mu ntara zitandukanye izo nazo nyine nibaza ko nkumbure yoheza akitura abarongoye eh, ubuyobozi eh, mu ntara eh, kugira ngo bashobore kumufasha kugira ngo kuko ashobore kuronka eh, n'izindi mbuto eh, ashobora kwikorako eh, mu kuzishyira kwako karima k'igikoni Mhm. yego ku bijyanye ni- na pacifique ya- ya- ya- ya- yavuze ikibazo n'abanywanyi b'ijwi rya amerika mu kibazo- mu kiganiro cy'ejo bavuze uh, impamvu ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi butaronka uburyo bukwiye nk'ubundi bushikiranganji kandi aribwo muri iki gihe buhambaye bukwiye gu- gushyirwamo uburyo bukwiye mu gufasha abanyagihugu abarimyi
ego murakoze cyane Eh, ni ikibazo navuga gikomeye cyane ku bijyanye rero n'ubusiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi uko tubibona ni uko eh, turiko turaratana yuko uko bimeze uno munsi niko byari bimeze mu myaka yahera hariho koko akigono bwa leta yakoze kugira ngo eh, n'intambwe tuba tugeze ko mu bijyanye no kuronka uburyo eh, ni ukuvuga ko harabaye umwitwariko wa leta kugira ngo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bushobore kuronka koko eh, uburyo ariko umuntu yumva ko ubwo buryo bukwiye kuko eh, ntawuvuga yuko uburyo bukwiye eh, n'ubundi ni uko eh, leta n'umubyeyi kandi iheza igatunganyiriza ah, ubusiganane butandukanye ariko koko eh, ni ikibazo navuga ko inkoramutima ngira ko eh, ngira ngo eh, byageze abakiga nyine bigenda ariko bigeze ubu turazi uko byatanguye turabona yuko eh, leta koko yagize akizoro kadasanzwe kugira ngo eh, uburyo ubu- ubusiranganji eh, bw'uburimyi n'ubworozi bukoresha bushobore kuduka
Mhm. none turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro uh, muri isanga mwakoze cyane kuduha akanya ko gusigura ibitari bike impanuro woha abarimyi n'aborozi muri iki gihe hari ihindagurika ry'ibihe n'izihe muri iki gihe
ego murakoze cyane kusubira ku makanya kugira ngo tugire impanuro duha abarimyi borozi mu kurangiza kino kiganiro ubwa mbere na mbere ni uko abarimyi borozi bategereza kumva yuko ibintu by'ihindagurika ry'ibihe bategereza kumenya ingene babyifatamwo Eh, ikintu rero twobahanura ni uko gukora ibishoboka byose kugira ngo eh, ubwa mbere na mbere bijukire eh, utu turima tw'igikoni kuko dufise uruhara rukomeye cyane mu bijyanye eh, no kugaburira umuryango Eh, na burya mwutwo nk'izo mboga usanga zari mu turima tw'igikoni dusangamo eh, ibyunyunyu bitandukanye tugasangamo eh, n'isanganyangaburo ariyo bita amavitamini yeza bigafasha rero kugira ngo umuntu ashobore gufungura neza Eh, hama kandi tugahamagarira ah, cyane cyane eh, imiryango kugira ngo bumve neza yuko hariho abantu bamwe bamwe eh, bategerezwa kwitwarika cyane ahantu babwira yuko bategerezwa kwitwarika cyane ah, abapfasoni eh, bibungenze abo nabo eh, biba byiza ko bashobora gufungura ubwoko bw'imbuto zitandukanye eh, kugira ngo ubwoko bw'imboga zitandukanye kugira ngo eh, bishobore kubafasha kugira ngo bashobore kuronka amagara meza bongere kandi baba- n'abana bashobore kuronka eh, eh, ama- amagara meza abandi nabo kwitwarika kandi ni abana batoya nabo nyine bakeneye ku- ku- kuza barafungura eh, izo izo mbu- izo mboga zitandukanye cyo kimwe eh, n'abasaza cyane n'ababyeyi eh, bonsa Eh, abo n'imigwi novuga ko eh, biba byiza ko eh, yo kwitwarika cyane kugira ngo bashobore gufungura eh, izo- izo izo mboga zitandukanye ikindi naco mu ihindagurika ry'ibihe duhamagarira abarimyi ni uko abarimyi batorera amaboko nabo ntibategereza kugira akigoro cyane cyane eh, mu kumva akamo tubatera haba mu kwijukira eh, ibiterwa bitandukanye eh, turavye byaba ibirinda uruzuba canke eh, mu gihe mu gihe byaboneka neza yuko izuba ryaka ari ryinshi eh, canke eh, ibirinda eh, imvura mu gihe bigaragara ko muri ico kiringo haba hariko haragwa eh, imvura nyinshi akandi kamo dutera abarimyi borozi nuko uh, bokwijukira cyane cyane kugwiza eh, umwimbu eh, w'umwavu uko umwavu w'ikirundi turabona ko naho nyina y'ikibazo novuga ah, cyo kwitwararika kuko naho yatagize akizero kadasanzwe kugira ngo ah, bishobore gufasha abarimyi bashobora kwirongera umwavu w'ikizungu ku giciro tutavuna ariko rero n'abo barimyi eh, borozi nabo nyine bofasha kugira ngo nabo nyine inguzanyo bareka bashobore kuzigwiza eh, ari nyinshi kugira ngo tunazo nyine zishobora kunganira eh, mu bijyanye no kuronka ibyo dushobora gufungura murakoze cyane Eh, rwose abarimyi mushingantahe kandi- murashi- mushingantahe clement ndi ku masabo turabashimiye cyane rwose mu kanya mwafashe kudusobanurira ibitari bike ku bijyanye n'uturima two mu gikoni ndashimiye cyane rwose namwe mwese mwaduteze amatwi mwe mwese mwahamagaye mubaza ibibazo n'ibyiyumviro mugaterera muri kino kiganiro cy'uno munsi Eh, mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka hano i washington dc tubasabye kubandanya mwumviriza radiyo ijwi rya amerika siti yacu ya interineti ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu kome ku yandi makuru n'ibiganiro murakoze